ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateranye n'ijwi ry'amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni oriyani itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu burundi guhera saa kumi na zibiri naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo
urakoze Oriane mwaramutse mwese wateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika rozina munezero njenge kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru duhera muri sudani y'umanuko aho inyuma y'amezi ane aheze habaye intambara muri sudani y'umanuko umugwi wa onu ujejwe gutegura imitego ya mine un mas umenyesha ko ugifise igikorwa kinini mu bijanye no gukura iyo mitego mu bisagara vy'ahabereye intambara aho muri sudani y'umanuko keri makole arongoye UN Mass avuga ko buri kwezi uwo mugwi ukuri imitego ishika ku ijana na mirongo itanu kuva Sudani y'umanuko yinjiye mu ntambara mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu UN Mass itangaza ko ibibanza bishika ku majana atatu na mirongo itatu arivyo bibarizwamwo iyo mitego akarere ka Equateur na leta ya Jonglei akaba arizo zibangamiwe cyane n'iyo mitego Makole arongoye UN Mass amenyesha ko uwo mugwi ushira inguvu ku bibanza birimwo amashure ibitaro hamwe n'ibindi bihuriramwo abantu benshi yamara avuga ko ikibazo c'uburyo gituma ico gikorwa kitoroha intambara zikomeye zabereye hagati y'igisirikare ca Iraki n'abagwanyi b'abajihadiste kuri uyu wa gatanu mu buseruko bw'igisagara ca Mosul muri Iraki bivugwa ko amasasu menshi yumvikanye muri ako karere mu kiringo kitari gito mu mugwi ujejwe kugwanya iterabwoba umenyesha ko wigaruriye ibisagara bishika kuri bitandatu aho muri mu buseruko bwa Mosul yamara iyo migwi yabandanije gutana mu mitwe n'inyuma y'iryo tangazo nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu yavugiye yavuganye n'ikinyamakuru Reuters ibiro bijejwe agate y'akazi na muntu muri ONU byatangarije i Geneve mu Suisse kuri uyu wa gatanu ko abagwanyi ba leta ya Kisilamu babandanya kwinyegeza inyuma y'abanyagihugu mu kubimukana bava mu gisagara kimwe baja mu kindi umuvugizi wa ONU mu bijanye n'agatakazi na muntu Ravina Shamdasani amenyesha ko leta ya Kisilamu yishe bamwe mu banywanyi bayo bashika kuri 50 ku munsi wa mbere ubahora ko bahunze intambara mu vyegeranyo uwo mugwi ufise uvuga ko kuri uyu wa gatatu abantu bashika ku majana 360 nako kuba ku majana atatu na mirongo umunani muri antunga bahitanywe n'izo ntambara mu gisagara ca Mosul n'igisagara ca Kokjari gisanzwe gihana urubibe na Mosul Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yifatikanije n'ibindi bihugu harimo Ufaransa, Ubudagi, Royaume-Uni hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU mu gushikiriza amakenga ivyo bihugu bifise ku bijanye n'ifatwa ry'abanyepolitike batari bake muri Turukiya ni nyuma y'ibitero vy'indege vyari vyaraye bibaye aho igipolisi ca Turkiya caciye gifata abashinga amateka batari bake bakukira umugambwe PDP wegamiye abakurde umugambwe ugira gatatu mu bunini aho muri Turkiya inyuma y'amasaha make ivyo bitero bibaye imido imi, i, imodoka itezwemwo ikibombe ikaba yaturikiye hafi y'ibiro vy'igipolisi mu gisagara ca Diyarbakir mu bumanuko bushira uburengero bwa Turkiya ahasanzwe hafungiwe bamwe mu bashinga amateka ba Turkiya ico gitero kikaba cahitanye abantu bashika kuri cenda bapfuye abarenga ijana barakomereka John Kirby umuvugizi wa Departement ya Amerika amenyesha ko Anthony Blinken umushyikiranganji agejwe ku imigenderanire n'andi makungu wa Amerika yaganiriye na mugenzi we wa Turkiya aho yamusabye ko leta yosubiza icizere mu banyagihugu ku bijanye n'ubutungane abanditsi bakomeye bari kumwe bari kumwe n'abamenyesha makuru mu gihugu cy'ubuhindi biyamirije ingingo ya leta y'ubuhindi ijanye no guhagarika imwe mu mateleviziyo akomeye aho mu buhindi bivuye ko yerekanye inkuru ijanye n'ibitero vy'imigwi y'iterabwoba iryo huriro ry'abamenyesha makuru rivuga ko ihagarikwa ry'ico kinyamakuru ryibutsa ibihe nk'ivyo ibimenyesha makuru byaciyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu igihe hashingwa amategeko abangamira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru buvuga ko iyo televiziyo yatanze inkuru y'ibanga yari gushobora gukoreshwa n'abategetsi b'imigwi y'iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'igihugu ico kinyamakuru kimenyesha ko bitumvikana igituma arico conyene cahagaritswe mu gihe iyo nkuru yaciye no mu bindi binyamakuru abayobozi b'amashirahamwe y'abamenyesha amakuru bavuga ko iyo ngingo ya leta iciye kubiri n'ubwigenge bwo gutangaza amakuru kuri uyu wa gatanu abapolisi b'abafaransa amajana n'amajana batangwa igikorwa cyo kugara ikambi ry'impunzi riri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa w'umukuru w'ubufaransa i Paris ni mu gihe hari umugambi wa leta y'ubufaransa wo kugara wo gukura impunzi wo gukura impunzi zose ziri mu mabarabara bazishira mu bibanza baziteguriye amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare atangaza ko abantu bashika ku bihumbi bitatu bari basanzwe bari muri iryo kambi ry'impunzi ryari hafi y'umuhora uri hagati y'ibituro vy'amagari ya moshi yitwa Stalingrad n'icitwa Jol.
tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi rya amerika ukubana n'ingwara zo mu mara kurasaba kwiyubara mu vyo umurwayi yihereza aha kovuga nko guheba imfungurwa zirimwo isukari nyinshi ibizinu hamwe n'ibiharage vyumye nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ukubura umuti uvura izo ndwara zo mu mara biratera umubabaro n'umwitwarariko udasanzwe abagwayi ivyo navyo bisanzwe biri mu vyunyura imisonga ibabaza cane mu mara nk'uko abaganga bo mu runani rwo kuvura indwara zo mu mara club de réflexion de cabinet et groupe d'hepato gastroentérologie babivuga tumenyeshe ko bishika ko umurwayi w'indwara yo mu mara ayimaranye imyaka irenga cumi haziramo indwara ya kanseri muri ico gihimba ikindi ashobora no gufatwa n'izindi ndwara nk'izo mu gitigu hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso nk'uko abaganga bo mu runani kege babandanya babimenyesha tumenyeshe kandi ko abantu barenga miliyoni cumi n'indwi ku isi aribo babangamiwe n'indwara zigendanwa igihe kirekire kandi zidakira nk'uko ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi ribimenyesha mu cegeranyo caryo c'uno mwaka nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira c'uno musi turabira hamwe ibijanye no kubana n'indwara y'amara kuri mikoro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira icokorwa kugira umuntu ashobore kubana n'indwara zo mu mara ruganira na mugenzanje haisa liliane inamahoro abantu basanzwe bazi ko bagendana iyo ndwara bamaze gufungura imfungurwa zifite isuku ndiyumvira yuko baba bariko barikingira ingorane zo mu mara wayirwaye ugasaba imiti muganga
bokwigenza neza bagaheba inzoga ibiyaruramutwe n'ibindi byinshi nyine
abantu barwaye amara ibiharage ntibakunda kubifungura ibintu by'intete bibaruhisha mu mara nk'ibigori si byiza kubifungura
mu kwirinda kugira amasiporo abaruhisha hariho nk'ibintu byo guterura ibintu bibaremera
aparuvenye kunywa amazi menshi arashobora kudasinzikara
umuntu arwaye amara yoshobora gufata utuntu tworoshye nk'ubuyi ibiraya agatoki gacucumye nyine
ugwaruka ruri hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo itatu nirwo rubangamirwa n'indwara zo mu mara imvo ni uko iyo abana bagiye kuba mu bihugu batavukiyemo batarashikira ubuyabaga abasoda b'umubiri bataba bagishobora kurwana n'indwara mu gihe co mu buyabaga bwabo nk'uko abahinga banonosoye kuvura indwara zo mu mara babimenyesha ico mwomenya ni uko ahanini bagwiriye mu bihugu biteye imbere nko mu burayi kanada hamwe no muri leta zunze ubumwe za amerika insiguro ni uko muri ivyo bihugu hagwiriye abimukira ikindi ni uko muri ivyo bihugu hariyo ivyuka bibi biva mu mahinguriro ivyo navyo bituma abantu baho bandura indwara nyinshi harimwo n'izo mu mara nk'uko abaganga bo mu gisata cy'ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu cy'ubufaransa inselme babimenyesha kugira ngo tuve neza ibijanye no kubana n'indwara zo mu mara tega amatwi umwidondoro wa gloria ndayiragije aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro ndayiragije gloria ndakuramukije amahoro mbega mwo tubwire umwidondoro wanyu kandi mu- jewe nitwa ndayiragije gloria nkaba ntarubaka ndi umwigeme mpejeje ishuri rya kaminuza ni ryari mwamenye yuko mufise ingwara y'amara igihe nabimenya sinamenye ko ariyo nkumva umenga nshaka kuzura inda nkamera nk'umuntu nyene wumva nyene utamerewe neza ndabimarana igihe kumva imisonga ibintu nyene wumva utomenya ingene ubisigura hanyuma nshangira imana hari umugenzi wanje nawe yarayigwaye iyo ngwara yamara ndamubwiye ingene niyumva acambwira ati urashobora kuba ufise ico kibazo nawewe uraja kwa muganga nca ndaja kwa muganga ntivyari bwagere kure kubera ndabimenya ko ngize iyo crise ndamenya ico nca nkora mbega ucugira ikinyene iyo ntanguye kumva mu nda umenga hatanguye kuvyimba maze iminsi ntaja nko ku mwanda mukuru naho mba numva ndabishaka ngiyeyo nkaca mpema nkaca ndekura nk'amagazi aho rero nca numva ko krize aho i- itanguye harahera nk'umi- nk'umunsi wose ntagiye ku mwanda mukuru ico nca nkora nca nywa amazi menshi gusumba uko nahora ndayanywa hanyuma nkaca nirinda icyacyo cyose nk'ico gufungura cotuma kigumye mu nda ivyo onye ufungura nivyo wewe wibwira kubera bikugwa neza canke nivyo abaganga baguhanuye kuza urafungura abaganga nibo babimpanuye barampanuriye kunywa amazi menshi iminsi yose ayo ushoboye yose barampanura no kurya imboga nyinshi n'ivyamwa ndakwitegereje ndabona uracari muto mbega bakubwiye ko ufise iyo ngorane y'amara ntiwihebuye oyaha sinihebuye kuko jewe novuga ko bitari bwagere kure kandi harambwiye ati ni indwara ushobora kugendana sindanavyibukana cane iyo ntari muri krizi ko mfise iyo ngwara y'amara ni izahe ngorane uhora uhura nazo kubona u- ufise iyo ngwara nuko hari igihe nshobora kuba nifuza gufungura ikintu ariko bigatuma ntagifungura kubera ko kiza kumerera nabi ikindi naco nuko iyo ngiye muri crise ntashobora gusiba ku kazi nkirirwa ndyamye urumva nk'ivyo biratuma ntashobora gukora ico nshaka umwanya wari wo wose mbega birashika ukihebura yuko umunsi umwe iyi ngwara y'amara ishobora kuzogushira ku musego jewe nta na rimwe mpora ndavyiyumvira kuko numva umenga ntibingoye kubana nayo ivyo bansaba ndagerageza kubikurikiza kandi kuva ico gihe nta kiriyongerako nta n'ivyo mpora niyumvira vyo kuzoremba numva ari sawa wowe nk'uwo mukunda n'umugenzi wawe arabizi yuko ufise ingorane y'amara ego arabizi ntibisanzwe n'abagenzi banje benshi barabizi ni- kubera wahisemo kubimubwira uwo mukundana we abimenye ni sawa kuko nk'ubu ngwaye nkamubarira nagize crise y'amantesite n'ibiki arabyumva kandi nawe yumfasha kubibamwo kugira nyimba ari kuryoherwa ashoboye kuntwenza singire nk'ishavu ryotuma nja muri crise none gloria ni igiki ikunda ni igiki wanka mu buzima wifatiye ko kuri iyo ngwara yawe ugendana jewe ico nkunda ndakunda akanyamuneza kuko urumva karanandinda ko nja muri crise hama ico nanka naho ndanka umuntu anshavuza yego kuri urumva ko bishobora kuntera n'ingorane gloria ndayiragije ndagushimiye murakoze namwe
Ugukwirikiza impanuro z'abaganga biragabanya imisonga y'abagendana indwara y'amara. Aha ni nko kugabanya umwitwarariko urengeje. Abaganga kandi barahanura ko umuntu agwaye indwara y'amara yokwinonora imitsi hamwe no kumviriza uturirimbo tworoshe. Ugufungura kenshi amafi aba mu mazi akanye imboga hamwe n'ivyamwa vyinshi vyofasha umugwayi nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS abakoresha bo mu buzi butandukanye botegekanya utuzu twa sugumwe dukwiye ku kazi no ku bigo vy'amashure ivyo vyotuma abakozi bafise ingorane zo mu mara boroherwa mu kuja kwitabara iruhande y'ivyo abakoresha bokorohereza abakozi bafise izo ngwara zo mu mara mu kubagabaniriza ibikorwa biruhisha ikindi bobarinda mu kubaturubika canke kubakura mu kazi nk'uko bashakashatsi mu vy'ubuvuzi babandanya babimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara yo mu mara tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga henova ntagira abiri yanonosoye kuvura indwara zo mu nda akongera kandi akaba n'umwigisha muri za kaminuza aganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro muganga ntagira abiri renova ndabaramukije ndabaramukije nanje mbega ko hariho abantu bavuga yuko bababara mu nda baribwa abandi bagacibwamwo mbega ivyo ni bimwe mu bimenyetso vy'indwara z'amara twagomba tubabwire ko ivyo ari ibimenyetso vy'indwara zo mu mara indwara zo mu mara rero twozigabura mu mice nk'itatu bwa mbere hari ivyo twokwita indwara zivuye ku micafu aho harimwo inzoka si inzoka ndende z'imitwe twita scaris harimwo za mibe n'ibindi uwundi mugwi usanga ari nk'indwara indwara ijanye na kamere k'umuntu izo nazo ni ingene amara akora hariho n'izindi usanga novuga nko mu gifaransa le maladie chronique inflammatoire hanyuma hariho agacaba n'ubundi bwoko bugira gatatu ingwara ya kanseri abenshi babitura bakunze kuba bafise ibimenyetso vy'indwara iyahe muri izo mutudondaguriye abantu benshi barakunda kuzura inda ugasanga mbere baranagize ico twita gucibwamwo ivyo rero umuntu aheza ukamurungika kwipimisha umusarani uzisanzemwo ukamuha imiti kenshi birakira ariko birakunda no guca bigaruka bivuye yuko abantu baca baguma banywa y'amazi bagafungura za mfungurwa nagomba mbere ndanababwire yuko nk'izo ngwara iyo zigumiriye mu muntu izo nzoka cane cane nka amibe irashobora no kugenda ikaja no mu gitigu igatera ibihute abse amibye hari nabo ishobora no kuja mu bwonko hari n'igihe usanga amara y'umuntu atihanganira ivyo umuntu afunguye ugasanga ntibihuza uburyo umuntu afungura hariho inzoya zigira ingorane mu nda mbere bikibonekeza ku magara ugasanga havyimvye mbega irya aba ari ingorane y'amara umwana batanguye kugira akiri muto hari nk'abo usanga bafise ico bita bamwe bamwe bita musipa ugasanga hariho udutoboro tutiyugaye insogi zigasohoka nk'utwana tw'uduhungu ugasanga ziraninjira no mu magara ku bana b'abakobwa naho ugasanga baravyimbye ariko ivyo si ikibazo kirekire abaganga bakora abantu abachirurgien baca bahugara bakazisubiza mu kibanza ni izahe ngorane mugira mu kuvura izo ngwara z'amara iyo umurwayi yamaze gusinzikara iya mbere ni uko usanga ari indwara abantu bamaranye igihe kirekire umurwayi akaza avuga ivyo bimenyetso vyose ugasanga hari ivyo yibuka n'ivyo yibagiye rero bica bisaba yuko umwumviriza cane ugakoresha n'ibipimo mbere usanga bitagwiriye mu mavuriro yo mu gihugu cane cane kubera bara ibipimo bisaba ko uba uri umuspesialiste mu kubigira nk'igipimo twita korosikopi kugira ubone ko umuntu atagwaye kanseri canke izindi ngwara zikomeretsa mu nsogi iyo ngwara igeze kure irashobora kuvamwo ingwara ya kanseri kanseri y'amara umuntu agize imana akayimenya ikiri ngaho mu mara nyene ni kanseri ishobora gukira kuko amara ni maremare barashobora gucacura igice kinini umuntu akaguma abaho turabafise abantu bamaze imyaka mirongo itatu bamaze kuyivuga kenshi na kenshi iyo ari izo ngwara zishobora kwica zigeze kure umuntu aronda canke agacibwa mu maraso iyo yindi nayo umuntu aguma ababara mugabo akaguma avyibuha imiti iraboneka vyoroshe nk'imiti y'inzoka iraboneka imiti y'amakanseri ni ukuri ntiboneka aha i burundi irazimvye rwose nta n'ihari abo tuyiha n'ababanza kuyitumira hanze hari ubutumwa mushikiriza bariko baratwumviriza ku bijanye no kubana n'indwara y'amara ni ukuja kwa muganga akakubwira ko iyo ngwara yawe mushobora gutandukana akayigukiza ikakuvako iyo naho idashobora gukira agaca guha ikirangamisi c'ingene woja uraja kwisuzumisha kugira ngo ntihave ikubira ugasanga ugasanga iragukwise hasi muganga ntagira abiri renova ndabashimiye nanje ndabakengurukiye murakoze arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo katubwira ko ico utari amagara twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi ry'amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijyanye no kubana n'indwara zo mu mara gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
muganga mbega twakwifata gute kugira ngo ntidufatwe n'indwara y'amara ingwara y'amara ikunda gukarira cane cane abakenyezi abakiri batoya canke n'abasaza ariko ivyigwa vyarerekanye yuko ari tsina ngore gukunda gukarigwa n'iyo ngwara utayigendanaho ntayishobora kugwara hariho igice c'abo bayandura kuko mu miryango bayifise mbaza ndakwishura
muganga nkaje ngiyo ngwaye ingware mu mara noca ngenda kwa muganga canke ngumye muhire hari ico noba mu bisanzwe ijya ngwara y'amara ariyo bita koropati fonctionnelle irashobora kugufata hama ibimenyetso byiheza mu masaha ari imbere ariko hariho bishobora gushika umurwayi iyo ngwara ikamufata ikamubuza amahoro rero nico gituma iyo umuntu amaze kwibona ko ivyo bimenyetso bishobora kwerekana yuko ashobora kuba agendana ingwara y'amara yogenda kwa muganga kugira bamusuzume bemeze yuko iyo ngwara ayifise hama ikindi agaheza akamenya ukuntu yokwifata mu buzima bwa misi yose kugira yirinde ibintu bimutuma imuvyuka
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga mbega indwara y'amara abana barayigwara ego cane abana baragwara ingwara y'amara iyo nanoneho mu muryango usanga umwe muri bo mu bavyeyi biwe basanzwe bayigwara canke ugasanga iratumwe n'ikindi kintu mu vyo afunguye bimutera iyo ngwara y'amara mbaza ndakwishura
muganga i- umukenyezi aba afise inda agwaye indwara y'amara ntibituma aguma aribwa canke iyo nda ikavayo ego cane umukenyezi agwaye ingwara y'amara iyo yibungenze birashobora kumukarira aho usanga abakenyezi benshi bitoza ibyo bafungura canke imbanyi yonyene ikamusinzikaza ariko ntibishobora gutuma imbanyi ivamo ni ukuca rero yitwararika ivyo afungura akanwa amazi menshi kandi nanoneho akazaragira imimenyerezo yo gutambuka mbaza ndakwishura
muganga iyo ngwara y'amara mu kirundi ntibashobora kuyivura igakira murazi yuko hari abantu bakunda gukoresha imiti y'ikirundi ntawovyishinga ivyo kuko ntaba azi neza iyo ngwara y'amara agwaye rero nico gituma twohimiriza abantu kuza barirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babasuzume bikenewe babatume n'ibipimo kugira bamenye neza ukuntu bobavura
ikiganiro nikira cijwi ry'amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo gwa rukara tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
birashika ko umuntu ashobora kuyikingira agahabwa nk'urucanco gushika ubu nta rucanco rwo gukingira ingwara y'amara rurabaho ariko inyifato umuntu ibyanwa ivyarya eka n'ukuntu abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose bishobora kumufasha kugira iyo ngwara y'amara ntimusinzikarize ubuzima mbaza ndakwishura
muganga mfite ikibazo nashaka kubaza ko iyo ndwara irakira umugabo n'umugore bariko baragira imibonano mpuzabitsina baranduzanya ico mumenya nuko ingwara y'amara ntiyandukira na gatoya biciye mu guhuza ibitsina abantu batikingiye ikindi ca kabiri ni ingwara ishobora kuvugwa umuntu akayigendana ntisubire kuzira musinzikaza mu magara yiwe gukira naho rimwe ku bice bitatu bashobora kugira ibimenyetso hama mu myaka iri imbere bikiheza ntibasubire n'umunsi wa rimwe kuyigwara n'abandi babiri ku bice bitatu bagumana ivyo bimenyetso ariko nk'ivyo bariye ivyo banyoye canke ukuntu bifashe bishobora gutuma iyo ngwara y'amara ikunda kwibonekeza cane mu magara yabo
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumire amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko inshuti ari amagara duhe ijambo abanywanyi bacu uwa mbere ni nana w'igitega yatwandikiye abaza ati niyihe ngorane umukenyezi agira iyo afise amaraso agizwe na resist negative akubakana n'umugabo afise umugwi w'amaraso ugizwe na resist positive muganga anita munyana duhera inyishu nana umukenyezi nk'uyo agira ikibazo iyo yi- yiba ungenzi na cane cane hajya yibarutse ikibondo ciwe ca mbere kuko baraheza bakamutera urushinge serum antide kuko iyo aramutse amuyibarutse hama ntibaheze bamutere iyo serum antide umubiri wiwe uraheza ukubaka abasoda bagwanya amaraso y'ibibondo vyiwe na cane cane iyo bazoba bafise resus positive rero ni vyiza yuko umuntu nk'uyo wese abimenye yurikira kwa muganga kugira bamutere ayo ma serum antide
uyundi yatwandikiye atashatse kwivuga izina avuga ko agwaye ku gitsina gabo akavuga ko igihimba ciwe kitagihaguruka kandi atacifuza guhuza ibitsina n'umukobwa akabaza ko yoba ari indwara muganga anita munyana twishura ibimunywanyi ubwa mbere icyo nuguhanura ni uko wokwirukira kwa muganga kugira bwa mbere muyage n'umuganga kuva ryari byatanguye wabibonye gute hama uko kuntu utifuza umukobwa muheze mu biyage ko azoheza gutekera impanuro canke bikenewe agutume ibipimo
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rikubwiye iki aho urwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'aho hambere uno munsi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe rikubwiye iki uwo mugani nibaza yuko usigura indero y'abana cyane cyane nko ku bakobwa iyo umukobwa agiye kubaka mama we atamuhaye indero iyo yagiye baguma bavuga ntiyareze akaba atutswe n'ababo bikubwiye iki
bisigura yuko iyo umukobwa ageze kuja kubaka ugwiwe agaca agendera mu ngendo zitari nziza mama w'uwo mukobwa niwe aca agaruka kubimutuka kubera aba afise inyifato mbi bikubwiye iki
bavuga ko uburera nabi agatukwa n'abakwe aba yabyaye abakobwa cyangwa abahungu ugasanga bagiye mu ngeso zitandukanye bashyitse mu bigero ugasanga birabagarutseho arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku kubana n'indwara zo mu mara nshimiye hayisa liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico mubaza canke muterera ku kiganiro kira twandikire kuri burundi voa ahobaze gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke mutwandikire kuri mirongo indwi n'icenda amajana icenda na zitatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana murakoze